Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'atii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'atii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa wixata hagayya lama bara kuma lamaa fi digdamii tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa digdamii ja'a bara kuma lamaa fi kudha sadii keessummeessaan keessan har'aa an bafqaadu morodaati. Daangaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jira jedhu jiraattonni. Magaala Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin Feederaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Qophiin Feedereeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Handara magaala Miniyaapooolisitti geggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiwusariin Tamsaasa Har'aa Biraan Hayilu, Tamsaasa Intarneetii fi Miidiyaa Hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubee Horaa boqonnaarra turtee deebi'u isheeti. Tujubeedhaan baga nagaan deebite jecha gara oduu isheen qopheessiteettan isin dabarsa.
Baga nagaan na eegda bafaqaaduu attamooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ittisa yakka fixiinsa sanyiif gorsaa addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan ta'an aliis waariimuu ndeertuu Itoophiyaa keessatti hookarri gosaa hammaachuuf naannoo Tigraayiif kutaalee biyyattii kabiroo Affaar Somaalee Oromiyaaf naannolee Amaaraa dabalate seera namoomaa sadarkaa addunyaaf seera mirga namoomaa irratti hookarri hamaan itti fufuusaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Gorsaan addaa kun guraan dhala shan bara 2021 ibsa haala biyyattii ilaalchisee kennaniin yaaddoo qaban ibsanii turan irra deebi'aniiru. Erga walitti bu'iinsi naannoo Tigraay jalqabee qabee gorsaan addaa kun gabaasa dhiittaa mirga namaa hokkara humnaan gudeeddii ijoollee loltummaaf filachuu namatu addan baasin hidhu gosa tokko irratti fuulleeffatanii ajjeechaa raawwachuu gareelee maraan raawwatamuunsaa yeroo ammaa ammoo kutaalee biyyattii kabirootti babal'achuu dubbatan olaantummaa seeraa kabajuun. gada deemaa dhufuusaaf tigraay keessaa dhiittaan mirga namaaf hookkarri akka dhaabatu kan gumiin mirga namaa dhiyeenya waamicha dabarsellee irra deebi'aniiru. gorsaan addaa kun ibsawwan dubbii tuqatan kan hoogganoota siyaasaa olaanoof gareelee hidhataniin ba'anillee balaaleffatanii jiran haasaan jibbiinsaa gama miidiyaa hawaasaan raabsamutti dabalame muddama gosaa akka biyyattii keessaa hammeessee jira jedhan mootummaan itiyoophiyaa hookkarritti dabalaaf muddamni hawaasaalee gidduu ka sadarkaa hamaarra ga'e. ittisuuf tattaaffii gochuudhaan itti gaafatamaa akka ba'u itti gaafatamni kunis dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irratti hojjechuu akka ta'uun gaafadha jedhan mirgi sabaaf sablammoota itiyoophiyaa loogii siyaasaa malee mirgi uummata maraa eegamuun dirqamaa jedhan. fedhii gargaarsaa naannoo tigraay keessaa dabalaa waan adeemeef yuunaayitid isteetsi kan usaid biraa kenname doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona shanitti dabaluudhaan gargaarsa namoomaa itti dabalaa doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona afurtamii sagal kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. itti gaafatamtuun gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi samaantaa paawar haala namoomaa tigraay ilaalchisee mari'achuuf bor finfinnee seenuuf jiru daawwannaa isaanii dura kamisa kan ba'e ibsi usaid kun akka jedhutti. hooggantuun kun naannoo tigraay keessaa beela ittisuu akkasumas gargaarsi namoomaa guutummaan dhorkaa malee akka eeyyamamu mootummaa itiyoophiyaarra dhiibbaa akka kaa'an mul'isa haa ta'u malee qabxiilee isaan dhiibbaa kaa'an maal akka ta'e waan ibsameen jiru aangawoonni itiyoophiyaa gama isaaniin daangaa biyyattii gama dhiyaa gargaarsa gama tigraayitti erguuf banuusa jedhu cimsanii mormanii jiran naannoon biyyattii gama dhiyaa biyya walitti bu'iinsi waliin jiru sudaan waliin wal daangeessa gama dhiyaan daangaa banuuf. dhiibbaa gochuun gowwoomsaa boqu jabinaatii jechuudhaan ministeer deettaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar reedwaan huseen ibsaniiru jedha gabaasi keenedii abaata naannoo affaar godina afur naannoo fentiraasuu keessatti walitti bu'iinsi waraanaa adda bilisummaa uummata tigraay waliin geggeessamaa jira jedhame torban tokko kan darbe yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee ja'a keessaa namoonni kuma torbaatamiishan qeerraa buqqa'uu itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo sanaa Muhammad Hussein raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lakkoobsi buqqaatotaa ibsamuurraan kan hafe naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa namoonni jiraatan haala akkamii keessa akka jiran waan beekame dhabamuun kan isa yaaddesse ta'uu waajjirichi beeksisee jira. balaa uumamaarra deddeebi'uun harka namaaf uumaan fide gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuullee itti gaafatamaan kun hin dhoksine humna naannoon sun qabuun rakkoo sanaaf furmaata kennuun akka hin danda'amne koomishina hooggana sodaa balaa federaalaaf ibsuu isaanii kan beeksisan itti gaafatamaan kun deggersa itti dabalaa argataa jiraachuu tuqaniiru buqqaatotaaf itti gaafatama nyaata dhiyeessuu kan qabu mootummaadha kan jedhan obbo Mahammad. naannoo isaaniitti kan argaman jaarmoliin gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa hojii gargaarsa namoomaa irratti akka hirmaatan yaaliin godhamaa jiraachuullee ibsaniiru. Manni maree naannoo uummattoota kibbaa walgahii marsaa shanaffaa kan waggaa hojii ja'affaa walgahii waliigalaa kan mana mareef idilee kudha sadaffaa kan gaggeesse yoo ta'u afaan yaa'iin mana marichaa adda heelan dabbabe Itoophiyaan qormaata ishee mudateen olii jedhan garee biyyattii diiguuf shireef haleellaasaa gama fashaleessuutiin. wareegama baasan kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii naannoof dargaggoota Itoophiyaa manni maree sun dinqisiifannaa inni qabu ibsaniiru. Manni maree kun waggoota ja'an darban hojiin hojjetellee tarreessanii jiran bulchaan naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u gama isaaniin karoora waggaa bajata mootummaa naannoo kan bara 2014 innaa dhiyeessan akka dubbatanitti biyya diiguuf humni karoorfate sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa gidduutti walitti bu'iinsa uumanii naannoo sana dadhabsiisuuf ture jedhan. Kanaafis fakkeenyi naannoon sun walitti bu'insa hedduu keessa darbuu isaati jedhan uummanni naannoof mootummaan naannoo sanaa shira diinaa fashalsiisuuf olaantummaa biyyaa kabachiisuuf qooda gama isaanii ba'a jechuudhaan obbo Ristuun dubbataniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa lola dhaabiinsa erga labsee booda addi bilisummaa uummata Tigraay lolatti fufeen keessumaa qobboof naannolee waldaangessan irraa namoonni kummi dhibba lamaa ol qeerraa buqqa'uun isaanii beekameera. dubbiimaan mootummaa naannoo amaaraa gizaachoo mul'uun har'a raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana sababaa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan qeerraa kan buqqa'e uummanni kuma dhibba shanitti heedamu gargaarsa nyaataa kan hatattamaa isa barbaachisa jedhan rakkoon jiru irra deddeebisamee ibsamus hawaasi addunyaa deebii tokko kennuu dhabuun illee kan isaan gaddisiise ta'uu dubbiimaan kun tuqaniiru. obbo Gizaachoon akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa lola dhaabinsa labsee waraana isaa erga baasee booda TPLF gara naannoo Amaaraa seenuudhaan naannolee waldaangessan irratti haleellaa raawwate jedhan naannoo Amaaraa TPLF to'ate keessaa dargaggoota ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf saamicha raawwataa jira jedhan. hoogganaa waraana adda bilisummaa uummata Tigraay ta'uu isaanii kan dubbatan jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay BBC Worldiif akka himanitti naannoo Amaaraaf Affaaritti haleellaa kan banneef. mootummaan federaalaa haal duree nuti lola dhaabinsaaf keenya akka simatu dirqisiisuufi jedhan gama biraan dubbiimaan tplf geetaachoo raddaa ergaa tuwitarii maxxansaniin mootummaa federaalaaf aangawoota naannoo amaaraa qeequudhaan humnootii addaaf qonnaan bultoota isaan naannoleerraa waaman gara isaan dhufanitti ni deebisna jechuun isaanii ni yaadatamaa jechuun asteer misgaanaa gabaasteetti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan waashintan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. daangaan naannoo oromiyaa godina shawaa bahaa fi kan naannoo amaaraa shawaa kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jira jedhu jiraattonni keessumaa jiraattonni aanaa bosatii fi fantaallee. Lafti isaanii seeraan ala jalaa wareeramaa jiraachuu fi nageenyi naannoo akka jeeqamu taasisuu isaa ibsuun komii qabanii dubbatu. Aanaa Fantaalleetti taappeellaan bulchiinsa aanaa Minjaar Shonkooraan dhaabame jedhame walitti bu'iinsa akka fidaa jiru eeran. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaa rakkoo nageenyaa kanaa fi warra saamicha lafaa geggeessu jedhu komata. Taappeellaan dhaabbachuun dhugaa ta'uusaa himee kanaaf furmaata barbaachuu fi bulchiinsi naannoo lamaanii mariirra akka jiranu ibseera. Bulchiinsi godina shawaa kaabaa kan naannoo Amaaraas warra hannaa fi saamicharraa galii argatanutu naannoo kana jeeqaa jedha. Dhimma kanarratti gabaasni galmoo daawit qopheesse itti aanee dhiyaata.
Waaqayyo jaatoo jiraataa aanaa boosati. Akka waaqoo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo amaaraa daangessan daangaan isaanii sirriitti waan hin kaa'amnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Aanonni naannoo kana jiran boosatti keessaa hawaasni warra mootummaa naannoo marti Yordaan keessaa kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni ni jira babal'ifannaa lafaa karaa sanaan dhufanii lafa qabachuuf jira. Kanaan wal qabatee naannoo ijaartota naannoo sanii wajjin walitti buusuun yeroo hunda ni jira ammallee iddoo kana wanni jiru santuu babal'atee baay'ee rakkisaadha haalli jiru.
Aanaa Boosat keessaa gandoota kam kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru?
Aanaa Boosat keessaa gandoo ganda bocataati kallattii sanaan kan jiru. Keessaawuu rakkoon kun ganda bocataafi gandi addachaas naannoo kanaan ni daangessaa. Keessaawuu ganda addachaati gandoota kanaan kallattii gandoota kanaan jiru. Seenanii lafoota hedduu ta'e qabatanii jiru.
Kana qofaa miti jedha Waaqayyo. Naannawa kanatti seera lummaan illee hedduu baay'ataa jira jechaan dabalee hima.
Wanti sirnaan karaa seeraa ta'een godhame hin jiru. Amma naannichummaa qabamee jira. Reeffaa namuu naannoo kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjetuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaanii. Maaliif lafichi lafa irratti waa haleelaa humni laficha qabate waan jiru qaamni seeraa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru. Lafti dhufanii humnaan qabatanii warra Oromiyaa ittisuu dandeenye naannoo kana amma humnaan ta'e shiftoota bara warra dhufanii karaa irratti nama wanti kana saaman maal maal kanas naannoo kana hojjetaa lafa kana qabachaa jira. Ooredii karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa jalatti hin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gammiidha.
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatu saamicha guddaatu gaggeeffamaa jira. Saamicha kana jedhama. nama ajjeesanii seeraan gaafatamu hin jiru saamichi gaggeeffamu seeraan qaamni gaafatamu hin jiru baay'ee miidhamaa jira hawaasni keenya naannoo kanatti namni guyyaa guyyaadhaan to'a.
Ta'een kun boosat qofaa keessatti miti shawaa kaaba aanaa fantaallee keessatti illee ni mul'ataa jedhu jiraattonni jiraataan aanaa fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa fantaalleerraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu ganda dheebitii iddoo jedhamu ganda haroo qarsaa iddoo jedhamu ammayyuu ganda ilaalati ganda xuxxuriiti ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cime ganda kamiidha ganda xuxxuriiti ganda ilaalati ganda haroo qarsa amma gandi kun sadeen baay'ee baay'ee haala ulfaataa keessa warri jiru. Keessumaa baroota asaanuu kana keessatti qabeenyi uummataan ni saamamaa lubbuun namaatis guyyaarraa badaa oolaa. babal'ifannaan lafaatis immoo kan dur caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyattis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jetti jettiidhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argiidha waan ija keenya nuti illee hin argineedha. Kana akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa fantaallee ganda xuxxuuxii keessatti argamtu lafitti. amma garuu iddoo sun maal jedhamtee moggaafamte abraa godaana jedhamtee maqaa akkasitti laatamte taampeellichi dhaabbate maqaa akka magaalaa sun magaalaa minjaar shankooraa taatetti aanaa minjaar shankooraa jala kan jirtu jedhameeti kan maqaan itti mogga'e magaalaa sana immoo eenyutu eegaa waraana lamatu eega tokko waraanuma mootummaa mootummaa federaalarraa ajajaman lama immoo waraana humna addaa kan naannoo amaarati.
Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannolee lameen irraa deebii gaafannee turre. Obbo Abbaabbo Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati.
Daangaa naannoo Amaaraa hojii jiru ka bara kana qofaa jirti. Kanaan duras haalli naannoo sun waliigaltee hin turre. Darbee sa'aatii wayyaaneen bulchaa ture kan keessatti rakkoo hamaatu ture. Inni sunis karaa nadaangeeffamee hawaasni lama waliigaluu danda'uun osoo hojjetaniin akka hawaasnis walii galuu danda'amne waa bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo suniin akka daangaa nagaa ta'u waan bal'aa hojjetamaa turee jira. Torbee kana wanni addaa bal'aan jiru garuu saniin dura naannoo torbee lamaaf sadiin dura rakkoo kanaan dura walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaataa qaamichaa fi beellada lolaa of gotiiti. Naannoo sanitti nama hordofotu jira. Gama lamaanii isaan sana hawaasni walitti bahee kan gararrachuutu iyyuu akka irratti malatamu godhameera. Kana achirraa dhimmi daangadhaa hojjetamuudhaa fi waan bal'aa itti deemamaa jira. wanti kanaan dura hojjetamee daandii akkasii jira. Hawaasnis beekaa, gaafaa naannoo sanis beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa boosatii fi fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatame hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana dhaabni sa'aatii jedhuma wayyaaleen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni irra maamulitti bu'uu danda'udha. Namas hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaabsanuuf dhabee inni sun san booda ka'eera. Erga ka'eetis deebi'amee ayitiin naannoo ji'a saddeetiin duratti deebi'ee dhaabbatanii sababa sanii waraannis ka'ee namni si du'aa ture. Isa sanidha ammas kan hin jedhaa jiru karaa nagaa qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaan irraa jiru bakka federaalii jirutti daangaan lachuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin daanga'uun hojjetamaa kan jedhu sanidha. Erga hojjetame booda ni ta'a. Akkaataa sirriitti qabaatu jechaadha.
Obbo Taaddasee Gabra Tsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsarraa galii argatuu fi saamuudhaa jedhu. Dabalataan obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhee deebii itti aanu kanaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ akkas jedhu ammas obbo Taaddaseen dhimma kana ilaalchisee taappeellaan isitti dhaabatee fi achitti dhaabatee walittiin buunu haala dura tureen itti fufnaa biyyi keenyas jijjiiramarra jirtii kan jedhuun marii goonee turre utuu dubbannu garuu dhimmi kun mata duree warra gaggeessitootaati malee kan jiraattotaa miti. kanaaf dhimma kana jiraattotaaf haa dhiibnu jennee waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannoleen lameeni jiranitti kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattota jechuun deebii kennu. obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaama.
Magaala Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin feederaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka poolisiin feederaalaa jedhutti bakkeewwan kudha torbatti kan kuusame sibiilli toonii kuma hedduutti lakkaa'amu qabameera. Karaa biraatiin sibiila qabame sana ragaa sobaa dhiyeessuudhaan deebisanii fudhachuu fi namoota yaalanii qabamuu isaanii poolisiin feederaalaa Itoophiyaa dabalee himeera. Sahay Daamxoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka addaa bulbulaa Taklaayimaanoot Samii Mazagaajaa fi kanneen birootti naannoo Oromiyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa Walattee Dukamii fi kanneen birootti kan sibiilli kunneen kuufamee argame jechuun koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Sibiilli qabame kun birrii biiliyoona hedduutti tilmaamama jechuunis poolisiin federaalaa ibseera. Obbo Jeelaan Abdii dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa akka ibsanitti gosa sibiila garaagaraatu to'atame poolisiidhaan.
Sibiilli kun sibiila biyya alaati. Taaksii malee misooma adda addaatiif hoteela adda addaa ittiin ijaaruudhaaf, mana adda addaa ittiin ijaaruudhaaf, riqicha adda addaa ittiin ijaaruudhaaf bilisaan gaafatanii misooma uummataati jedhanii gaafatanii taaksiin ala kagaledha jechuudha. Feerroo, laameeraa, adda addaati wanni baay'eedha inni akka poolisaa.
Poolisiin eeruu uummatarraa qaqqabe bu'uura taasifachuudhaan koomishinii poolisii oromiyaa fi qaamolee nageenyaa kanneen biroo waliin qindoominaan sakatta'insa taasisameen sibiilonni kunneen to'atamuu kan ibsan obbo Jeelaan shakkamtoonni gocha seeraan alaa kanarratti hirmaatanis to'atamanii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhan.
Abbaan gariin qabamee jira gariin hin qabamne ganaa qorannaaf jira. Amma namoota qabaman keessaa namoonni qabaman kun keessaayyuu juntaadha baay'inni isaa miseensa juntaa ashabbaarii garee yoo atubutiin qaxxa'ani kanneen sibiila qofaa miti kan argine mana isaanii dirasii irratti hojiis qaxxaamu birrii sila baankii kaa'amuu qabu kan achitti qabame birrii miiliyoona tokkoof tuqaa lamaa ol ka ta'utu mana isaanii keessatti argame wajarri kun jara maqaan sibiilli kunis kan galchan maqaa uummata tigraayiin tigraay irratti misooma isinii dalayna jedhanii hoteela ittiin ijaarra jedhanii hospitaala ittiin ijaarra jedhanii misooma bu'uuraa kan adda addaa kanneen kan uummata silaa itti fayyadamu isinii ijaarra jedhanii saba saniin kan galeedha. Mootummaan ayyamee fi galchisiisee garuu kun faayidaa sanii hin oolle.
Yakka kanaan shakkamanii kan maqaa dhahaman qaama garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa dhimma kanarratti yaada argachuun hin danda'amne. Adeemsi qorannoo gama seeraatiin reefu waan eegalameef abukaatoo namoota kanneen irraas yaada isaaniitti dabaluun hin danda'amne. dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii gochi yakka kanaa bal'aa fi maallaqa hedduu waliin wal qabata kuufamni sibiilaa qabames hangaan baay'eedha jedhan.
Iddoo tokko qofarratti kan argameyyuu gara makiinaa kuma tokko oola akka ta'utti himamaa jira. Uffamee kakaa'ame jechuudha kun baay'eedha. Sibiilli kun eega kuufamee achi turee gara biyyeetitti kan jijjiiramaa jirus jira. Ammas amma akka nu ilaaletti illee hagana jettee tilmaamuun nama dhibaa yeroo ammaa kana keessatti. Fuuldura yoo waa mootummaan koreewii dhaabeetiniin akkasitti tilmaamame malee wanta as aanu miti waan biliyoonaan laakkamu hundi isaa fayyachii keessi walattee irratti kan argame tokko faa bakka ka hagam hagan isaatu konkolaataa meeqataa jettee tilmaamuun si dhiba bakka yoo gibbii seentee tuula waan achitti kuufame bakka waan ajaa'ibaati wanni agarra bakka kudha torbatti qabame mana amantii dirasii keessatti waan kana kaa'u bootaa akkanaa mara keessatti argame.
Gama biraatiin kutaa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kuufamee kan argame sibiilli gosa feerroo jedhamu ragaa sobaatiin namoonni gadi lakkisiisuudhaaf yaalan to'annoo seeraa jala ooluu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Akka koomishiniin kun ibseetti torbaan darbe kutaa magaalaa Boolee bakka bulbulaa jedhamu mooraa masjiidaa keessatti kan seeraan ala kuufame kan to'annoo poolisii jala oolee fi qorannoorra kan jiru birrii biiliyoonaan tilmaamu kan baasu sibiila feerroodha. Shakkamtoonni kunneen ragaa sibiilli kun seera qabeessummaan isaa waan mirkanaa'eef humnoonni nageenyaa naannawaa sanaa achi ka'anii sibiilli kun akka fe'amee gara barbaachisutti geeffamu heeyyamameera kan jedhu xalaa tajaajila odeeffannoo biyyoolessaa fi nageenyaarraa kan barreeffame fakkeessuudhaan xalaa qophaa'ee harkatti qabatanii. maallaqa mattaa'aaf ta'us gara baankiitti galchuu fi cheekiin qophaa'ee sibiila konkolaataa shanitti fe'anii baasuuf osoo jiranii to'atamaniiru jira odeeffannoon koomishinii poolisii federaalaa irraa argame haa ta'u malee hordoffii poolisiin federaalaa poolisiin finfinnee fi kutaan intalajensii faayinaans taasiseen namoonni qabaman obbo Dammallash Admaasu Taammir obbo Imiruu Kabbadaa Hagos yookaan Habtoom akkasumas aadde Daagimaawit Masfin yoo ta'an sibiilli torbaan darbe qabame. kan kutaa bulchiinsa magaalaa boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kan kiyyaa kan jedhan obbo kalkaa'e kan jedhamanii fi jiraata biyya ameerikaa kan ta'an namoota sadeen maqaan isaanii eerame waliin faayidaadhaan walitti hidhamanii hojjechaa akka jiran ragaan agarsiisu qabamuusaas koomishiniin poolisii federaalaa eeree jira gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
kan dhaggeeffachaa jirtan waashingtan dc irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaati. qophiin federeeshinii ispoortii oromoo ameerikaa kaabaa magaala miniyaapoolisitti geggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. qophii torban tokko kana keessatti yaadannoon artista Haacaaluu hundeessaa qophiilee adda addaatiin geggeeffamee jira. Alamaayyoo Qannaa Miniyaapooliis irraa gabaasa qindeessa qaba.
Ispoortiif agarsiisni aadaa kan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaadhaan qophaa'e adoolessa 24 hanga 31tti sagantaa adda addaan geggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Dorgommii ispoortii istaadeemii mana barumsaa Aasiyootti geggeeffamaa ture irratti gareewwan 24 ta'an isteetota Ameerikaa keessaa walitti dhufanii fi garee Kanaadaa irraa hirmaate dabalatee diviiziyoona lamatti hiramuun geggeeffamaa kan ture yommuu ta'u garee A keessaa waancaaf kan gahan madda walaabuuf dirridawaa turan. Tapha daawwattoonni istaadeemii guutuudhaan daawwatan kanarratti gareen madda walaabuu dirridawaa injifachuun abbaa waancaa bara kanaa ta'eera. Garee baa keessaa tapha xumuraaf kan darban garee ispoortii woboo fi urjii jedhaman yommuu ta'u injifannoo garee wobootiin xumurameera. Dorgommii kubbaa miillaatiin alatti dorgommiin fiigichaa yaadannoo abbabaa biqilaa fi kubbaa kachootiin kanneen injifatan badhaasa argataniiru. Gama biraatiin sagantaa kenniinsa waraqaa ragaa torbee darbe raawwate keessaa tokko kenniinsi waraqaa ragaa oromummaa jedhu mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Dura teessoon Osfaanaa aadde Makfiraa Haaji Ahimad Nuuree yommuu deebisan.
Wanni nuti ilaalle bakka sanitti maal hojjetan uummata Oromootiif ispeeshaalii ijoollee diyaaspooraa ala kana jirtu pilaatfoomii sooshaal miidiyaatiin advokasii haa ta'u waan akkas akkasii maal hojjetan waan jiru san ilaalle akka dubartoonni keenya kabiraa ijoollee xixiqqoon ala kana jiran ispeeshaalii warra ala jiran irratti xiyyeeffanne nuti hamilee ta'uu beekumsa isaanii kan nuuf achi waan galatoomaa isaanii jechuuf maaliif Oromummaa fi Oromummaa callaa godhan malee namni isaaniif mindaa baasee akkaawuntii isaanii kafalee maal jennetti miti. Garuu torbaan kun torbaan Oromummaan gateef sartifikeetii irratti Oromummaan sartifikeetonni jenneef torbaan isaatu torbaan Oromummaati malee Oromummaa namni ittiin dhalatte Oromummaan eenyummaa keeti. malee waan namni seeqanii namni sirraa fuudhu miti.
Xumura dorgommii Osfaanaa kanarratti kantiibaan magaalaa Aasiyoo argamuun qophiin kun magaalaa isaaniitti qophaa'utti akka gammadan himanii naamusa taphattootaa fi daawwattootarraa arganiif galateeffataniiru. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kun Minisootaa keessatti torbee Oromoo jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u hanga ammaatti magaalonni shan beekamtii kennaniiru. Gama biraatiin sirni yaadannoo aartist Hacaaluu Hundeessaa qophiilee torbee kana Miniyaappoolisitti raawwatan keessaa tokko yommuu ta'u haala waliigala qophichaa ilaalchisuun qopheessitoota sagantichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwal Qaasim kaayyoo qophichaa akkasiin himu.
Guyyaa sadii haa godhamu malee sagantichi inishatiiviin turanii yookaan ammoo koomimereetiv aktiivitiin irratti hojjetaa hin turre waan baay'eedha. Yaanni keenna Haacaaluun mataa isaa wanta dalageetiin hin dhiiseetiin hin deemetu jira. Leegasii mataa isaa qaba. Jireenyi jiraatetu jira. Jireenyi mataa inni jiraate sun mataa isaatti seenaadha. nuti wanti nu barbaanne tokko wanta already in the public domain jiru sanirratti dabaluudha. Ivantiin keenna guyyaa sadii ture irbaataan eegallee guyyaa kamisaa ivantiin sun akka gaarii bareedeetiin godhame guyyaa jimaataa seminaara qabnaa ture galgala irratti koonsartii ture sunniin lachimaanis akka gaarii deemee ture seminaara sanirratti qo'annoon adda addaa dhiyaateetiin ture keessattuyyuu ammoo hojiin haacaaluun hojjetaatiin ture as an artist as same time as an activist haacaaluun akka weellisaa tokkootti hojiin inni aadaa oromoo rakkoo oromoo haala ummata oromootiif galuu danda'u haala ummata oromoo sochoosuu danda'utti seenaa san karaa adda addaatiin irra deebi'eetiin haalli inni jenereeshinii jiru kanaaf ibsuu itti danda'e knowledge productionii oromoo itti dabaluu isaa irratti kan xiyyeeffate ture. Kalee guyyaa sanbataa yaadannoo ture memorial service kun immoo karaa adda addaatiin godhame mana keessatti ture badhetti godhamaatiin ture sunis haala gaariidhaan deemee walumaa galatti yaaliin nuti Hacaaluun akka yaadatamu godhaatiin turre baay'ee baay'ee milkaa'eetiin jira.
Kana malees kitaabni seenaa Hacaaluu ibsuu fi dookimentariin afaan Oromoo fi Ingiliffaan qophaa'ee akka jiru Dr. Awwal himaniiru. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif namoota hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'an aadde Duunee Silgaa hojiin Hacaaluun hojjete saboota birootti darbee mul'achuu isaa akka isaan gammachiise himan.
Baay'een itti gammadee uummati koo uummatni Oromoo kan biyya alaa kanas jirus kan biyya jirus hojii namooti yartuun mari'atanii hojjetanii akkuma argitee konvenshin seentar miniyaapoolis keessa jirraa ala kanatti suuraa hacaaluun maxxanfamee inni konkolaataadhaan darbu inni mana kana keessa dhufu ituun jaallatiin firris diinnis argaa jira sana barbaanne isa as mana keessa haasofnu duwwaatuun ta'in alatti guddatee akka maqaansaa mul'atu maaliif nama hojiinsaa guddaa wanta ta'eef isaaf kennaa jirra miti wanta inni hojjetee. darbe wanta inni seenaaf kaawwatee darbe sana ol qabnee mul'isuu barbaannee sun taheera wanta nama boonsutu hojjetame hacaaluun bakka jirurraa waan lubbuun isaa gammaddu natti wanti oromoon asitti hojjete.
feestivaaliin federeeshinii ispoortii oromoo bara kanaa miseensonni boordii osfaanaa kan bara kana hojjechaa jiran waggaa lamaan dhufaniifis akka itti fufan murteessuun murameera.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dhiyeessu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaan tura. amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.